la deal. He's weak, Jamaica. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyabo vyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri tariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri kumwe na federika nkunikije abarundi b'impunzi baba mu ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania barateye amakenga n'abana b'abigeme baguma bacikira bakaja ku bagabo b'abanyatanzaniya baba mu bice vyegereye ikambi nta kindi kibazo kije arenze harara inzara kubera inzara inzara nk'uko ugeze arayobora agira shoro ibyo byose muri kibazo bituma avamo yahura na karakore ati ugitwikira uyu ni umwe mu bavyeyi b'impunzi z'abarundi baba mw'ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye inama y'abashikiranganji bo mu bihugu bigize umuryango commonwealth itegekanijwe mu ndwiza akamo leta y'u rwanda yateye abanyagihugu ibasaba kudakoresha imiti batandikiwe n'abaganga hamwe n'akamo buramatari w'intara ya kivu y'epfo yateye abanyagihugu abasaba kudatekerwa n'ubwoba muri iki gihe havugwa amakuru kiza coronavirus turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aloyize bigirimana dushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyize umwanya ni wawe urakoze frederike turahera mu yavugwa muri afurika ibisagara bibiri bikomakomeye muri nigeria aribyo abuja na lagos biriko biritegurira kugara imirimo mu kwirinda ko ikiza ca korona kikwiragira itangazo ryo gushira ivyo bisagara mu bihe bidasanzwe ryashikirijwe na perezida muhammadu buhari kuri uyu wa mbere ibikorwa byari bisanzwe bikorwa mu bisagara vya lagose abuja na ogune ni hafi ya lagose byitezwe guhagarikwa iminsi cumi n'ine guhera mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere turangije kuvaho ibikoresho vyo gupima bishikiye muri nigeria mu ndwi iheze abapimwa bariyongereye kandi n'abanduye barushiriza kwiyongera mu gihe abarenga ijana bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera muri nigeria abategetsi bariko barakorana n'inguvu nyinshi kandi bavuga ko biteguye gufata ingingo zikomeye kugira bagenzure ico kiza umuyobozi w'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu oms yasavye ibihugu biza imbere y'ibindi mu butunzi ku isi gukoresha uburyo bwabyo bw'amafaranga mu gufashisha ibindi bihugu ibikoresho nkenerwa byo kwikingira hamwe n'imiti byo kurwanya ikiza cya korona mu ijambo ashikiriza buri munsi ku cyicaro cya oms i geneve tedros gebrehus yasabye ibihugu bya g20 bikize kuruta ibindi ku isi gukorana n'amakompanyi kugira bongereze gukora ibikoresho bihingurwa byo kwikingira uwo mugera mu gihe ibihugu byabujije abanyagihugu kwidegemvya mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya korona Gebreyesus asaba amaleta kureka ibikoresho vya nkenerwa bikajabuka imbibe mu turere bikenewe cane hano muri leta z'ubumwe za amerika ubwato bw'igisirikare ca amerika burimwo ibitaro kuri uyu wa mbere niho bwashika ku kivuko ci new york gufasha ico gisagara kibamwo imiliyoni umunani n'ibice bitandatu z'abanyagihugu bahanzwe n'ikiza c'umugera wa korona ubwo bwato bugiye kuba burahaye indaro abarwaye izindi ndwara abo baganga babwo ntibazofasha gukurikirana abarwaye ba korona gushika kuri uwa mbere abarenga amajana indwi na mirongo icenda nibo bari bamaze kuhasiga ubuzima umukuru w'igisagara ca new york bill de blasio yashikirije ko abashika ku gice c'ababa muri ico gisagara bashobora kwandura umugera wa korona bashobora no kuba abarenga imiliyoni zine kompanyi ikomeye y'abanyamerika ihingura imiti johnson and johnson yashikirije ko kugerageza ku bantu urucanco rw'umugera wa korona bizotangurana n'ukwezi kw'icenda umuyobozi wayo alex gorski yashikirije kuri wa mbere ko biyemeje gukora incanco zirenga umuriyaridi no kuzigerageza ku bantu bafatanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri amerika ni mu gihe iyindi kompanyi yaha muri amerika nyene ikora imiti yitwa moderna therapeutics yo muri leta ya massachusetts yo iza yaratanguye kugerageza ku bantu ubundi bwoko bw'urucanco rwa korona hambavu yabo abashakashatsi ku isi harimwo n'abashinwa aho uwo mugera watanguriye bariko barakora umurango n'ijoro barondera urucanco rw'uwo mugera wiswe covid cumi n'icenda leta ya turukiya yarakuye abamenyeshamakuru ku rutonde rw'abanyororo bababa ica gatatu c'abafunzwe muri ico gihugu bagiye kuzorekurwa bakazokurikiranirirwa mu mazu yabo kubera ikiza ca korona amashirahamwe aharanira agateka k'abamenyeshamakuru harimwo na cpg ariko araremera igihugu ca turukiya n'ibindi bihugu kurekura abamenyeshamakuru bafunzwe mu gihe ikiza ca korona kibandanya kwisasira inganda ishirahamwe cpg ryashikirije kuri wa mbere ko abamenyeshamakuru bashika ku majana abiri na mirongo itanu bari mu mabohero atandukanye ku isi mu ndwi iheze oms yashikirije ko amabohero hamwe n'ibindi bigo bifungiwemwo abantu biri mu bibanza bigoye kurwanya korona
urakoze arayizi ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamirarira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini mu rwanda kandi ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti fda casavye abanyagihugu mu rwanda kwirinda gukoresha imiti isanzwe ifashishwa mu bundi buvuzi nka chloroquine n'umuti ugabanya ubukare bwa virusi itera sida bibaza kwivura canke ikingira virusi ya corona ni inkuru ya asunta kaboyi umuheshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda umuyobozi mukuru w'iki kigo karangwa sharire yatangarije radiyo ijwi ry'amerika ko basohoye iri tangazo bashaka kuburira abaturage basigaye bigurira imiti isanzwe ivura izindi ndwara bizera ko yabakingira virusi ya korona karangwa sharire umuyobozi w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda dukangurira abanyarwanda rwose kudakomeza kwigurira imiti ya kororokine n'iyindi ndetse batari no gufata ivura hiv kubera ubwoba abantu bafite barakorera ibintu byose bidafite gahunda kandi leta minisiteri y'ubuzima irimo irakorana n'izindi nzego za oms n'ibindi kugira ngo barebe uburyo nibaramuka banemeye kororokine uburyo yakoreshwa igihugu ntigishobora gukoresha umuti itabanje kugaragariza abazawukoresha ni ukuvuga abaganga n'abafarumasi protokoli uko imeze ese umuti uravura indwara kutari usanzwe uyivura yawukoresha mu gihe mu gihe ku gipimo kingana gute batangiye kuyikoresha nta protokole abantu bakawukoresha nabi abaturage bagira ibibazo bikomeye cyane muribuka ko hirya no hino hari abayikoresha muri ubwo buryo barapfa muri za nigeria amerika uyu muyobozi yumvikanishije ko bihutiye kuburira abanyarwanda kwitondera iyi miti nyuma y'aho bagiye bahabwa amakuru na za farumasi zo mu rwanda ko hari bamwe mu baturage bagenda bajya kugura iyi miti muri za farumasi ngo bayibikire ndetse ko hari n'abaganga bamwe batangiye kuyandikira abaturage hari amakuru mwari mumaze kumenya se ngo abantu bangana gute batangiye kuyifata cyangwa batangiye kuyigura ngo bayibikeho dufite umubare nyawo ariko dufite ingero hari na za ordonance zagiye zitugeraho ziturutse muri za farumasi ko turakorana za farumasi cyane batubwiye ati dufite domande nini cyane hari n'abaganga batangiye kuyiprescriba rwose hari n'abandi bayikuraga muri congo bakayicisha mu nzira za panya ko muri congo gifashwe nyuma y'uko ibihugu bimwe bya afurika nka burkina faso na bene byunze mu bindi bihugu byo ku mugabane w'iburayi na amerika byiyemeje gutangira gukora iperereza ku muti wa kororokine usanzwe uvura malariya nubwo hari ibihugu bigeze kure bishakisha kureba niba uyu muti wa kororokine wavura virusi ya korona karangwa uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda asobanura ko u rwanda rutahita ruyemeza rutabanje kuyikorera ubushakashatsi bumvise ko mu bihugu byindi batangiye kujya bayemeza ariko bayemeje kubera bakoze uburyo ushobora kuvurwa kuko nk'iriya miti ingaruka ku bantu barwaye kovide ibatera ingaruka cyane ibagira ingaruka cyane nk'uko nk'umutima ushobora no guhagarara cyangwa ugatera buke niba hari ibindi bihugu byayemeje se kwivura ubwo ni ngombwa ko na minisiteri y'ubuzima yacu izagomba gukora ubundi bushakashatsi kandi hari abandi babikoze mbere kovide buriya ni indwara iteye ikibazo gikomeye kovide ishobora kugaragara mu rwanda ishobora kugaragara mu bindi bihugu bitandukanye kubera ko igenda igira icyo bita mitasiyo genetike ku buryo ushobora kwibeshya ngo ukoresheje metode yo muri amerika ugasanga itandukanye rwose n'uburyo wakoresha ku banyarwanda niyo mpamvu ubushakashatsi bugenda bukorwa bukurikije ibyo byose kugeza ubu mu rwanda hari abarurwa bamaze kwandura virusi ya korona babarirwa kuri mirongo irindwi benshi biganjemo abageze mu rwanda bavuye mu bihugu by'amahanga cyane cyane dubayi inzego zose zikaba zikomeje gusaba abanyarwanda n'abaturarwanda kuguma mu rugo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
abarundi b'impunzi baba muri kampi ya nduta mu gihugu cya tanzania baratewe amakenga n'abana b'abigeme baguma bacikira bakaja ku bagabo b'abanyatanzania baba mu bice byegereye ikampi iyi nkuru y'ijwi ry'amerika n'abakunzi baryo mu burundi tubishikirizwa na desire hatungimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika abana b'abigeme bacikira bivugwa ko hari abari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na mirongo ibiri n'itanu abenshi muri abo bana bataye amashuri bageze mu gice cya mbere cy'ayisumbuye amakuru dukura mu ikambi abenshi mu bacikira ntibaja kure y'ikambi ahubwo baja mu bijiji vyegereye iyo kambi ya nduta ivyo bijiji navyo twovuga nk'ibijiji vya nengo mushasha biri mu buseruko bw'ikambi ya nduta na biturana hamwe n'amarorerwa biri mu burengero bw'iyo kambi bamwe mu mpunzi kenshi na kenshi bavuga ko abo bigeme atamahirwe bagira iyo bagiye bigatuma bagaruka mu buzima bwo mu nkambi bazanye abana b'abatanzaniya aba ni bamwe mu mpunzi bibaza igituma abo bana bacikira n'ibibazo bagira iyo bagiye kubana n'abatanzaniya abana naho igituma baheba amashuri bagatabaza ni ubuzima buke byinshi biva ku buzima buke bukuvuga ati rero hajya iwacu turakenye ubu tuwo mujako yoduha agasabune ko kwisiga akatubura akaduha utuvuta two kwisiga nta kindi kiba kikira hari n'igiharara inzara kubera inzara simvamo ngo ngende kurondera agiye ashonje ibyo byose icyo ni ikibazo gituma avamo yahura na ka gasore ati ugitwigiye ninaronka amavuta akaronka agasabune ingorane bahura nazo bobo bagira ati bagiye kunezeza bagaca basanga bararushije baca bahura n'ingorane bavuga ati mwabigore mwe wa mugore w'umukindi nagutoye ubwoba none ubwoba amubwira ko agomba akamucurika akamucurika wowe umaze kuva mu bwoko bwawe ukajya mu bundi bwoko uba ugiye kuruhama nta mahoro ronkayo bararonkeyo gute n'umwana babyayeyo kabyuye umutanze yaramo umwaka ko atari uwiwe ko atajyana mu barundi abagiye kuruhama abayinjiye mu bwoko butari bwiza abakobwa baza kurongorwa muri tanzania ingorane bakunda kugira nyamukuru abo batanzania baba batwaye ntibabana haheze iminsi mike yabyaye uzabona bamwirukanye kandi izindi ngorane bagira umwana yabyariye mu kijiji cya tanzania hari igihe batamumuha arinda amuzana naho amushikanye mu ikambi yandikwa muri hasiyeri muri abo bigeme bacikira harimwo aba batarakwiza imyaka cumi n'umunani akenshi bavuga ko baba basanganye ingorane mu miryango impunzi zikababazwa n'uko niyo bacikiye akenshi atamahirwe bagira iyo bagiye abaheba ishuri bivanye n'ukuntu babayeho bamwe usanga barihunganye batari kumwe n'imiryango yabo abandi ugasanga ni ubukene butuma baheba ishuri mbere bakaza no kurongorwa hataranagera biravana n'ubuzima baba babayemwo n'aho baba babaye bashobora kuba baba mu nzu za bonyine kubera baba bahunze ari bonyine cyangwa bakajya mu miryango y'iwabo bakabafata nabi bagaca bapfayo yamara kujya ku ishuri akiga umutima uzoguma uri muhira nta kishenshi kanja agataha akajya mu byo gucana agasubira ku ishuri yacerewe amaze gucerwa bagaca bamukura amanota cyangwa bakamukubita inkuru aho rero aca ahitamo kuheba akicara amaze kwicara araguma ngaho abatanzaniya bakaza bakavugana bagaca bamutwara iwabo bakabatwara bakabana amezi abiri atatu bamaze kubana imisako igaca itangura kubera ata byangombwa byo muri tanzaniya aba afise amaze bimaze kugenda uko aca amwirukana agaca agaruka ngaha mu nkambi amaze kugaruka ngaha mu nkambi n'umwana yabyariye inyuma y'inkambi nta bufasha na bumwe aronka aha mu nkambi ntashobora kuronka ifomo canke iki abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta basaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi gukorana na leta ya tanzania kwitaho agateka kabo bigeme na cyane cyane abacikira batarakwiza imyaka cumi n'umunani
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
dukubitire eh, muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho inzego z'ubutegetsi mu ntara ya kivu y'epfo zasavye abanyagihugu kudacika umutima ahubwo bakabandanya gushira mu bikorwa ingingo zifite umugambi wo kwigiza kure ikwiragizwa rikiza coronavirus n'inyuma yaho muri indwi mu gisara ca bukavu habonetse abarwayi babiri b'iyo ngwara umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yadukurikiraniye inkuru inzego z'ubutegetsi ziravuga ko abo barwayi bombi ba covid-19 bari mu icyenda bakekwagaho iyo ndwara mu mujyi wa bukavu ibizamini byabo bikaba byari byoherejwe muri laboratwari ya leta inrb ku murwa mukuru kinshasa ngo hasuzumwe niba koko baranduye iyo ndwara bwana teo ngo abije kasi uyobora intara ya kivu y'epfo mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko abo bombi bashyizwe mu kataho bakomeje gukurikiranwa n'abaganga kandi ko nta urembye muri bo mimi ministre wangu wa sante na ekipe yake yote ya division provincial.
Njyewe na minisitiri w'ubuzima n'ikipe ishinzwe ubuzima mu ntara twakoze ijoro ryose tujya kureba abo bantu tubajyana aho bagomba kuvurirwa. Aho hantu hameze neza kandi hararinzwe kimwe n'abo bantu bazahavurirwa, kandi ndagira ngo mbabwire ko kugeza ubu bameze neza, nta urembye urimo. tuzakomeza kandi gushakisha abantu bose bahuye nabo uyu mutegetsi kandi arasaba abatuye intara ayoboye by'umwihariko umujyi wa bukavu wagaragayemo aba barwayi kudakuka imitima ahubwo bagakomeza kubahiriza amabwiriza bahabwa ajyanye no gukumira iki cyorezo cyugarije isi malali inaua Melakini munajua pia kama nibyo koko iyi ndwara irica ariko murabizi ko nidukora uko dushoboye kose tugashyira mu bikorwa amabwiriza abantu benshi bazakira ntabwo rero tugomba kugira ubwoba ahubwo tugira umutima wo gukurikiza ingamba zihari hanyuma kandi n'uwo ari we wese uzaba atarimo kubyubahiriza azamenye ko arimo gushyira umuryango we mu kaga nawe atiretse ni urugamba tugomba gufatanya kandi ndizera ntashidikanya ko tuzarutsinda tuzarutsinda nk'uko twatsinze urwa ebola murabizi ko iyi ntara yacu ya kivu y'epfo ari intara ebola yahageze tukayitsinda nta mezi abiri ashize korona nayo tuzayitsinda nidukurikiza amabwiriza aba barwayi ba covid-19 bagaragaye mu mujyi wa bukavu bari muri cumi na batandatu batangajwe kuri iki cyumweru byatumye umubare w'abamaze kwandura iyi ndwara muri repubulika ya demokarasi ya kongo bagera kuri mirongo inani n'umwe abandi cumi na bane basigaye inzego zishinzwe ubuzima muri kongo zatangaje ko ari abo mu murwa mukuru kinshasa bose bakaba bahuriye ku kuba barakoze ingendo mu bihugu bivugwamo covid-19 kugeza ubu repubulika ya demokarasi ya kongo iri imbere mu bihugu byo mu karere ka afurika y'iburasirazuba bimaze kugira abarwayi benshi b'iyi ndwara igakurikirwa n'u rwanda imibare iheruka yo kuri iki cyumweru yagaragazaga ko mirongo inani n'umwe bamaze kumenyekana ko banduye iyi ndwara muri kongo umunani muri bikaba imaze kubahitana temistokre mutijima mu burasirazuba bwa kongo ku bwa radiyo ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara
ikibazo cy'ingenzi kurusha ibindi buri wese arimo kwibaza kuri virusi ya korona ni icyo kumenya uburyo bwo kuyirinda igisubizo kuri iki kibazo ariko ni ingorabahizi ese iyi miti yabugenewe yica udukoko cyangwa gukaraba amazi arimo umuti wica udukoko tuba turi mu ntoki byakurinda kwandura iyi virusi kuba umuntu yarya tungurusumu kuko yongerera umubiri ubudahangarwa gukoresha se imiti yica amavirusi cyangwa se bya byuma byumutse intoki umuntu amaze kuzikaraba byo byakurinda iyi virusi ni byinshi abantu bakomeje kwibaza nanone inzobere dr elizabeth radin wigisha iby'indwara z'ibyorezo muri kaminuza ya colombia aradusobanurira icyo abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ku buryo bwiza bwakoreshwa mu kwirinda umuntu ntiyandura iyi virusi ya korona covid cumi n'icyenda mu mitwe y'abantu hari byinshi barimo kwibaza kuri iki cyorezo yemwe hari n'ibihuha bitari bike birimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga byerekeranye n'inama n'amayeri abantu bakoresha birinda iki cyorezo ariko nyine nta bihamya biraboneka byashimangira ibikomeje guhwihwiswa ikindi cy'ingenzi abantu bakwiye kwitwararika mu gihe hadutse icyorezo ni ugushaka amakuru nyayo yizewe kandi adahindagurika buri kanya nashishikariza umuntu wese ukeneye amakuru arebana n'iki cyorezo ko yajya ku rubuga rw'ikigo cya amerika gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo cdc akadomo gov niho yabona amakuru yumvikana mu buryo bworoshye n'inama z'ibanze umuntu yakwitwararika akirinda kwandura no gukwirakwiza iki cyorezo aha rero hari ibintu bike by'ibanze ukwiye kwitaho niba nta muriro mwinshi ufite ukaba utarwaye inkorora cyangwa ibicurane icya mbere irinde guhura n'umuntu wanduye virusi ya korona icya kabiri ureke kwikorakora mu isura icya gatatu karaba intoki inshuro nyinshi zishoboka ukoresheje isabune n'amazi meza mu gihe cy'amasegonda nibura makumyabiri cyangwa se ukoresha rukoro igenewe kwica imyanda n'udukoko two mu ntoki izo nizo nama z'ibanze ikigo cya amerika gishinzwe kugenzura no kurinda indwara z'ibyorezo kirimo gutanga niba kandi ufite umuriro ukaba ukorora guhumeka bikaba birimo kukugora cyangwa se ukaba warigeze uhura n'umuntu wanduye virusi ya korona cyangwa wageze mu bice iyi virusi yagaragayemo ugume mu rugo niba kandi ugiye kwivuza wambara agapfukamunwa wirinde kwegera abandi mubana mu rugo uhanagura ahantu hose wakoze kandi uhamagara umuganga mbere y'uko ujya kumureba ndetse ntunagire abantu ugenda usuhuza kugira ngo nabo utabanduza ibi ni ibintu buri wese yakora akirinda arinda n'abandi ikindi navuga ni ku baganga cyangwa se abandi bakora mu rwego rw'ubuzima kuri bo ni ngombwa kwambara udupfukamunwa kuko bo baba bafite ibyago byinshi by'uko bahura n'abarwayi ariko ku bandi bose ni ukwirinda kwegerana n'uwanduye virusi bakirinda kwikora mu isura nko ku munwa ku mazuru no ku maso kandi bagakaraba intoki n'isabune cyangwa rukoro yica udukoko na virusi kugeza ubu ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese utaranduriye virusi cyangwa utaranagaragaraho ibimenyetso byayo yakwambara agapfukamunwa utwo dupfukamunwa muturekera abarwaye cyangwa abagiye ku mavuriro bagaragaje bimwe mu bimenyetso by'iyi virusi ku mbuga nkoranyambaga haracicikana amafoto y'abantu bambaye udupfukamunwa nk'uburyo bwo kwikingira ngo batandure iyi virusi ese twavuga ko kwambara agatambaro gakingira umunwa ari uburyo nyabwo bwo kwirinda kwandura iyi virusi dr elizabeth well, I'm saying the recommendation right now is not for kugeza ubu abantu bazima ntibakwiye kwambara utudukingiramunwa abagirwa inama yo kutwambara ni abagaragaje bimwe mu bimenyetso bya virusi ya korona kimwe n'abaganga ku bindi abantu bibaza basura rwa rubuga rw'ikigo gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo bakahasanga amakuru agezweho umunsi ku wundi well to be wearing a mask in everyday life right now.
birasa nk'aho kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu yiketseho ibimenyetso bya virusi ya korona ari ukugira ngo imugumeho wenyine yirinde kugira undi yakwanduza aho aca hose yerekeza ku bitaro byaba ariko biri cyane rwose niko biri ikindi kibazo ngize kuri utu dutambaro dukingira umunwa ni icyuko ahubwo bishobora kongerera umuntu ibyago byo kwandura kuko byoroshye ko yikora mu isura kenshi haba nko mu gihe ahindura utwo dutambaro n'ibindi It seems possible it would probably depend on the case. I guess byose birashoboka ariko byaterwa n'uko bimeze kuri buri muntu gusa nakongera kugaruka ku nama isumba izindi yo kwirinda kwikora mu isura umuntu akwiye kwirinda impamvu yose yatuma yikoraho naho ubundi icyo kwambara udupfukamunwa cyo si ngombwa uretse ku mpamvu navuze that matter.
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti mwese mukundira radiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu iya bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike munikije amakuru nayo mwayashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
I know you heard some rumors. I'm a bad boy with a cool life. Fast cars getting moolah. Every night getting drunk too much. No regret, no delay. Just loving my life. Baby, if you don't go, you be my loco. Yeah, don't fear, baby. You're the best when you're west. Off to the best, don't stress. Too much, too much, too much. I wanna love you too much. Too much, too much, too much. I wanna give you too much. Let's go downtown, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Yeah, yeah. Baby, go If you want me, follow my lead. Turn around and turn around. Give it to me now. I'm tempted to touch, baby girl. Tempted to touch, oh yeah. Tempted to touch, baby girl. Tempted to touch, oh yeah. Hurry up, hurry up now. Give it to me nice and slow. Bring it up, bring it up now. Give it to me, baby.